Irene Radio is Media America. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mu kimwe na fide niyo ngabo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje b'aya makuru turabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca washington dc mu ntumbero yo kwirinda umugera wa korona mu burundi havugwa igitero c'abitwaje ibigwanisho cahitanye abantu batandatu gikomeretsa bane mu ntara ya kayanza buramatari w'iyo ntara yihanganishije abanyagihugu bakozweko ico gitero ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu habamarira ariko turabahoteje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanwemwo bose babungabunge amahoro n'umutekano bari kumwe uyo ni koroneli remi cishahayo buramatari w'intara ya kayanza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump umurepublikani na joe biden umudemokrate bazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe bibutse uyu munsi abahitanywe n'ibitero by'iterabwoba vyabaye muri amerika kw'itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe muri afurika leta ya uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha abategetsi b'abasirikare b'igihugu ca mali bagenye uwuzoyobora ikiringo mfatakibanza c'imyaka ibiri iryo nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ngaha muri amerika perezida waho donald trump umurepublikani na joe biden umudemokrate bazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe bibutse uyu munsi abahitanywe n'ibitero vy'iterabwoba vyabaye muri amerika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu frederic nkundikije perezida wa leta z'umwe za amerika donald trump hamwe na joe biden ariko yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe w'abademokrate bifatanije n'abanyamerika mu kwibuka abantu bashika ibihumbi bitatu bishwe mu bitero vy'iterabwoba vyabaye kw'igenekezo rya cumi na rimwe ry'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe Trump yashikirije ijambo uyu munsi ku gatanu igihe c'ibirori vyabereye ahaguye indege inimero mirongo icenda na zitatu hafi y'igisagara ca Shanksville mu ntara ya Pennsylvania aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika ari naho hari icibutso c'ingenzi mirongo ine zaguye muri iyo ndege Biden nawe yari mu birori vyabereye ku cibutso c'abaguye mu ndege yasetswe kunyubakwa mu gisagara ca New York bitegekanijwe kandi ko aja ku cibutso caho mu gisagara ca Shanksville uyu munsi ku gatanu ku muhingamo haraheze imyaka cumi n'icenda indege zatwawe ku nguvu n'abayisilamu b'intagondwa bakorana n'umuhari ukora ibitero vy'iterabwoba al qaida zisetswe ku nyubakwa world trade center mu gisagara ca new york hamwe no mu micungaro n'igisagara ca washington dc mu gihe iyindi ndege yakorokeye mu murima wo mu gisagara ca shanksville urakoze frederic tuze muri afurika h'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya tigre muri etiyopiya watahiye intsinzi Eugenie Mukankusi arabandanya iyi nkuru.
Ishyaka Tigray's People Liberation Front ryatsinze amatora mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Komisiyo ishinzwe amatora yabitangaje uyu munsi kwa gatanu mu gihe guverinoma y'ako karere n'iy'igihugu cyose bitumvikana. Muri work Kidane Mariam umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu karere yavuze ko bidatinze azatangaza amajwi uko yagiye ava muri buri bice by'intara. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yari yamaganye ayo matora yarenze akaba kuwa gatatu kandi guverinoma yari yategetse ko amatora y'akarere yigizwe inyuma hamwe n'amatora mu gihugu hose kuzageza mu mwaka utaha abayobozi ba tigre bari biganje mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu bwabanje bashinje abiye kugerageza kwiyongerera igihe nk'umuyobozi w'igihugu cya kabiri mu bituwe cyane ku mugabane wa afurika kutumvikana n'intara ya tigre ni kimwe mu bintu biteye impagarara abiye ugerageza guhuriza hamwe guverinoma yacitsemo ibice mu gihugu kigizwe n'amoko arenga mirongo inani abiye ntiyasobanuye uko azasubiza ku bijyanye n'amatora y'intara ya tigre nubwo yavuze ko ibyo gukoresha ingufu za gisirikare bitarimo turagushimiye eugeni kuri iyo nkuru abategetsi b'igisirikare b'igihugu ca mali bagenye uzoyobora ikiringo mfatakibanza c'imyaka ibiri ibindi na frederic nkundikije abahinga mu vyerekeye ibiribwa shingiro mu gihugu ca mali uyu munsi ku gatanu bashikirije urwandiko ruvuga ko leta y'imfata kibanza izomara imyaka ibiri inyuma yaho habereye kudeta ya gisirikare ivyo biteko biri n'icifuzo c'ishirahamwe CDAO ryo mu bihugu vyo muri Afurika y'umurengero ryari ryasavye ko ico kiringo kitorenga umwaka umwe kudeta ya gisirikare yakuye ku butegetsi perezida Ibrahim Boubacar Keita yaratumye iryo shirahamwe rifatira igihugu ca Mali ibihano bifatiye ku butunzi kuko abategetsi barirongoye bashaka gutuza no gutesha inzira ya kudeta mu gushikira ubutegetsi abasirikare barongoye ishirahamwe CEDEAO bahaye abo bategetsi bagize kudeta gushika ku munsi wa kabiri kugira ngo bazobe bagenye umukuru w'igihugu bifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere abanyapolitike bo mu gihugu ca Mali bamwe bamwe hamwe n'abatetsi barongoye ishirahamwe CEDEAO barasavye bashimitse ko umukuru wa leta y'imfata kibanza yoba umusivile yamara abo bahinga banonosoye bw'izo shingiro bavuga ko uyu mutetsi ashobora kuba umusivile canke akaba umusirikare tugushimire Frederic kuri iyo nkuru imyuzure ikomeye yagize ingaruka ku bantu ibihumbi amajana indwi na mirongo itandatu mu burengero no muri afurika yo hagati Eugenie Mukankusi aratubwira uko vyifashe umunyeshuri w'umunyanigeri hakimu abdu byabaye ngombwa ko afata ubwato buri gihe kugira ngo agere ku ishuri kuvaho amazi yuzuriye mu muhanda ujya kuri kaminuza yo mu murwa mukuru nyame abdu ni umwe mu bantu ibihumbi magana arindwi na mirongo itandatu bakozweho bikomeye n'imyuzure ikaze yabaye muri ibi byumweru bike bishize mu bice bimwe bya afurika y'uburengerazuba no hagati imyuzure iramenyerewe mu bihe by'imvura cyakora muri iyi myaka ya vuba ihindagurika ry'ibihe ubutaka bugenda buhinduka n'ingamba zidahwitse zijyanye n'imiturire mu mijyi byatumye hakunda kuba amakuba uko imijyi yagutse vuba na vuba yageragezaga guhangana n'imvura nyinshi yaguye mu buryo budasanzwe burkina faso cameroon chad ghana niger mali nigeria repubulika ya congo na senegal ni bimwe mu bihugu byakubititse muri uyu mwaka abantu ijana na cumi n'umwe bahasize ubuzima nk'uko imibare y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi bya onu oca ibivuga umuyobozi wa oca ushinzwe uburengerazuba na afurika yo hagati julie boulanger avuga ko mu gihe hitezwe indi mvura by'umwihariko muri afurika yo hagati binitezwe ko ibintu bizarushaho kudogera
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika iyi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta ya uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha ikibuga c'indege ca Entebbe kimaze amezi atanu cugaye mu ntumbero yo kwirinda ikwiragira ry'ikiza ca covid cumi n'icenda inkuru y'idonido na ignatius bahizi ari muri uganda iyi nkuru ihumuriza ibihumbi by'abanyayuganda batakaje akazi kubera ifungwa ry'ikibuga cy'indege cyane cyane abakora ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo ubukerarugendo ni imwe mu nzira z'igihugu gikuramo umutungo mwinshi kandi uretse imisoro itandukanye leta ikusanya muri iki gisata ibihumbi by'abanyagihugu bakoraga akazi gatandukanye karimo gutanga serivisi z'amahoteli abakerarugendo bacumbikamo imodoka zibatwara hirya no hino mu gihugu n'ibindi abakerarugendo bakoresha bose batakaje akazi kandi akaba nariyo mpamvu leta ivuga ko ikibuga nigifungura kizabanza kwakira abakerarugendo gusa mbere y'uko indege zitwara abantu bari mu bindi bikorwa zemererwa mu gihugu ukurikije minisitiri ushinzwe iby'ubukerarugendo kiwanda subi babara ko leta yahombye umutungo w'umwaka wose uturuka mu bukerarugendo Ati tumaze guhomba hagati y'imiliyaridi imwe n'imiliyaridi ebyiri z'amadolari y'amanyamerika kuva ubwo icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagere muri iki gihugu ntabwo dushobora kwihangana kumara ikindi gihe kirekire abakerarugendo bari barabikishije imyanya mbere y'iki cyorezo turabasaba ngo bate guhagarika ingendo zabo bakomeze baze twashyizeho uburyo bwo kubarinda buhagije mu rwego rwo kurinda abakerarugendo abanyagihugu hamwe n'inyamaswa zisurwa iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda ikigo cya leta kibishinzwe gifatanyije na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byashyizeho amabwiriza akazi azakurikizwa gukurikizwa Claire Mugabi ni ukivugira ati turimo kwibanda gushyira mu bikorwa amabwiriza y'iby'ubuzima yo kurinda abakerarugendo ikipe y'abakozi bacu baratojwe kandi bashyizwe mu bice bitandukanye bigendwa cyane ikindi kandi twongeyemo imbaraga ni icyo gukangurira abanyagihugu kugira ngo biyongere kugendera iyi myanya y'ubukerarugendo kuko iki cyorezo cyatwigishije ko ibyo guteza imbere iki gisata tutabiharira abanyamahanga bonyine with the intention to make sure that we convert all Ugandans into active travelers around their own country.
ukurikije umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege mu gihugu vian ruja hashyizweho ibishoboka byose mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'ubu burwayi ku kibuga ati kuba twarashoboye kwakira indege z'ubutabazi zagaruraga ibihumbi by'abanyagihugu bari barafatiwe hanze n'iki cyorezo ndetse n'izindi zazaga gufata abanyamahanga bo casanze hano muri uganda kandi akaba ari nta kibazo twahuye nacyo muri ibyo bikorwa bisobanuye ko twiteguye no kwakira indege zitwara abagenzi ba buri gihe ariko ibi tuzabikora mu byiciro bitandukanye ingendo z'uruja n'uruza rw'indege cumi n'itatu nizo zemerewe kuzakoresha icyo kibuga tariki ya mbere y'ukwezi gutaha aho kizasubukura akazi kandi umubare w'indege zemererwa kongera kugikoresha uzaje wiyongera buhoro buhoro kugeza ubwo ikibuga kizasubira gukora bisanzwe imashini zigezweho zo gutera abantu imiti yo kwica agakoko ka covid cumi n'icyenda hamwe n'izipima umuriro w'umuntu akiri muri metero mirongo itatu zamaze gushyirwa ku kibuga cy'indege kimwe n'abaganga kandi abazemererwa mu gihugu bose bagomba kwambara udupfukamunwa guhana umwanya hagati y'abagenzi gukaraba intoki hamwe no kwisiga umuti wica agakoko ka covid cumi n'icyenda ibi byose bijanaja bikurikizwa no mu maparike n'ahandi hose abagerarugendo bazaja mu gihugu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda turagushimiye ignatius mu burundi abantu batandatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana muri komine matongo intara ya kayanza ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu desire yatunga imana ari kigali mu rwanda muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi ijwi ry'amerika rikuraho imatonga bivuga bagiye barasahura mu mabutike yo kuri uwo mutumba wa nyarumanga buramatari w'intara ya kayanza koloneli hamicisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure amajwi yiwe tukaba tuyakesha iradiyo y'igihugu ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu utekana kandi barazi hapfuye urupfu habamarira ariko turabahodeke bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanwemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe ya nyakine igizwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hama bakomeze ya makomisiyo n'inzego sekirite atara n'umwe avuyemo kugira ngo umwasi ntasuye kuruca mu ryaho umwenegihugu wese utanga inkuru mu gihe abonye ibintu bitagenda neza cyangwa abonye umuntu yiketse agasanga ari we mw'ako karere mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu rumonge naho mu bumanuko bw'uburundi abasirikare bacungera ikiyaga tanganyika nko mu gihe cy'isaha icumi z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera mu gihe aya masaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baja mu mirimo yabo abo basirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika abantu barimwo uko ari umunani bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi ry'amerika rikura aho mu rumonga bimenyesha baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ya rumonge babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha abarovyi bavuganye na radiyo ijwi rya amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga tanganyika igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'ino ndwi turimwo pacifique ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari no mu baharanira agateka kazina muntu yamenyesheje ijwi rya amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ibyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burashya turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato ata n'amatohoza araba ibi bintu ntibibaho ni ukuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu ku rwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubiza inyuma abantu basubiza inyuma igihugu cyatorera amakori rero ku bw'ibyo dusaba ko igisirikare cy'uburundi gisigura ibyo bintu ibyo ari byo igisirikare ntigisigura ingene cageze aho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacyaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare twagerageje guhamagara colonel floribert biyereke avugira igisirikare cy'u burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byaraye bibaye ariko ntiyatwitavye tubibutse ko igenekezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi k'umunani komine bugarama y'iyo ntara ya rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baciye mu kiyaga tanganyika bica abantu batatu ico gitero kikaba caremanzwe n'umugwire detabara desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tukiri ku byerekeye Burundi Uburundi n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro no kugene ibihano uwo muryango wafatiye Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bivanwaho mu mubonano umushikiranganji wa mbere w'Uburundi Alain Guillaume Bunyoni yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigambi y'iterambere mu kurindira ko ivy'ivyo bihano bidadanuka ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Burikaneza ari Nairobi muri Kenya ahejeje kwakirwa n'umushikanganje wa mbere yarenga iyome bunyoni ubuserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya mu burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha mu madosiye agiye gushirwa mu minsi ya vuba novuga gusanura ibarabara rnkk bizotuma imigenderanire ishemeye hagati ya bujumbura na repubulika ya demokarasi ya kongo ubu ni umugambi munini by'ukuri wadutwaye umwanya hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwaje biri murenge ari ibikorwa bimaze imyinshi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki y'isi yose ariko kandi kugira mumenye ibyo ubumwe bwa buraya bwakoze twarasize kaburimbo ku birometero birenga amajana abiri na mirongo itanu mu mabarabara twongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga ijana na mirongo umunani ari n'ibyo twatanguye mu bisata by'indero n'amagara y'abantu muri iyi minsi mike ishize twitayeho cyane ibijanye no gusahiriza mu vyerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba imigambi itari mike ubumwe bwa buraya bwahagurukiye gufashanya n'uburundi kandi twabiganiriyeko n'umushikiranganji wa mbere naho imigambi bwana boja dondagura atari mike kandi abategetsi bakavuga ko bayishimiye leta y'uburundi yifuza ibirenze ivyo ukubahana no gusubira kunagura imigenderanire yatosekaye haraheze imyaka irenga ine hasan ngendakumana umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere imigenderanire hagati ya union européenne n'uburundi yari yifashe neza cyane imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere aricyo fed ariko inyuma y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo migenderanire yaratosekaye cyane aho union européenne yafatira ibihano uburundi uburundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari ibihano by'agahotoro kandi bitagira ifatiro ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko union européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'uburundi kugira barabe ko ivyo bihano vyova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukorwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye cane kuri iyo nyifato ya union européenne yo gushaka kuganira n'uburundi kugira ivyo bihano bihave mugabo yashimitse cane gose ku vyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya union européenne n'uburundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cyane cyane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishyira no kwizana ku Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana ubumwe bwa buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu buyagiriza guhonyanga agateka ka zina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru y'ijwi ry'amerika ryaronse n'uko kuwa cumi n'icyenda ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa afurika vyovanwaho ibi bihano abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije ku vyiti vy'agahotoro basaba ko vyokurwaho eroje urikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
impunzi z'abarundi zirenga amajana ane zimaze umwaka mu ikambi y'agateganyo ya mongemonge iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu mpanuko zitangaza ko zitewe ubwoba n'ikiza ca virusi ya korona bitewe n'uko bigora izo mpunzi kubahiriza amategeko y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yo kurwanya ico kiza kuko usanga mu gihangare kimwe kiraramwo impunzi zirenga mirongo umunani izo mpunzi zisaba hcr kuzimurira mu ikambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yavuganye na zimwe mu mpunzi ziri mongemonge tubimwe nk'ababaye muri iki kigo ca mongemonge iki kiza n'ukuri kiraduteye ubwoba kandi ubwoba cane ndetse si uno munsi gitanguye kudutera ubwoba nk'amategeko eh, ya coronavirusi baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwesipasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko twebwe ngaha muri transite tubona atari ko bimeze na mwarija usanga mu isari imwe turyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakaryama ko turi nk'abantu batandatu ni ukuvuga ugaca usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugaca usanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyangwa nk'indwi zibiri zirenga ata mazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ibyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze vrema uko tubayeho tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntabwo bigeze badukuraho kandi twebwe uko twicara duguma turundanye nta muntu wahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba haseri na seneri ni uko bogira inguvu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cy'imongemonge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe bari batubwiye ikibazo cy'uko mwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabo imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara ntisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha ngo kibazo dufise cerekeye korona ni ukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ndwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarorero aho turi ni ahantu turundanye ni ahantu turi benshi cyane rwose udashobora kuronka n'aho uca iki nacyo ni ukongera ko vurema mwadufasha mu kuba tukura ngaha kuko turaharambiye igihe kirekire kuko indwara nuko tuyikingira niziguma zidufata nitumenya n'ingwara nyabaki twebwe kuva korona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhevye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi korona turamaze kubona ku bandi usanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafise kandi tumaze kumva yuko korona yandukira bifatiye ku guhemeranira ko ahantu hari ubwinshi bw'abantu mu gihe muriko muravugana icyo twose abana natwe ni uko mbere na mbere mbona benshi icyo batangurira ko ari utwo dupfukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dupfukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere y'uko bazana ibyo bindi bikoresho byaba bizimbye datawe nta ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turi ko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko turiko tumva iyo korona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduhebye kubera ko badashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranira ko n'uwaba yirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twuho twikingire gute
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radijwi ry'amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika adresi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika iyi washington dc ubu tugaze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho ni kimwe mu bintu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi yateguriwe na mugenzi wacu venuste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza ku itariki ya cumi n'imwe nzeri y'umwaka wa bibiri na rimwe abantu ibihumbi barapfuye ibyihebe bimaze gukoresha indege byari byayobeje bikazitura ku nzu y'umunara ya world trade center mu mujyi wa new york no kuri minisiteri y'ingabo z'igihugu pentagon i washington ibyihebe byayobeje indege enye ebyiri zikoreshwa mu gusenya world trade center imwe igushwa kuri pentagon ya kane igwa mu murima muri leta ya pennsylvania ubucuruzi muri wall street agace gafatwa nk'akaza ku isonga mu bucuruzi ku isi bwahise buhagarara n'indege zose mu gihugu zibuzwa kongera guhaguruka nibwo bwa mbere byari bikozwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'ibyo bitero perezida george w bush yavuze ko leta ye igiye gutangiza intambara yo kurwanya iterabwoba avuga ataziguye ko ikigamijwe ari ukugeza imbere y'ubucamanza Osama bin Laden n'umutwe w'iterabwoba Al Qaeda no guca intege iyindi mitwe y'iterabwoba ibihugu byinshi ku isi byahise bishyiraho amategeko yo kurwanya iterabwoba kandi bifatira umutungo w'abantu n'ibigo bifitanye ubufatanye na Al Qaeda bimwe muri ibyo bihugu ni Ubwongereza Ubuhinde Australia Ubufaransa Ubudage Indonesia Ubushinwa Yorodaniya ikirwa cya Maurice Ubugande na Zimbabwe muri afurika y'epfo indege zijya muri amerika zahagaritswe bya gateganyo gucunga umutekano biriyongera ku bibuga by'indege ariko n'ubukungu burahazaharira intambara yo kurwanya iterabwoba ntirarangira yibasiye bimwe mu bihugu bya afurika nka somaliya libiya misiri tunisiya nigeria mali niger na burkina faso havutse indi mitwe y'iterabwoba inyuranye na al qaida osama bin Laden washinze Al Qaida yiciwe muri Pakistan mu nkengero z'umujyi wa Abbottabad ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na rimwe nyuma y'imyaka hafi icumi agabye ibitero kuri Amerika yari afite imyaka mirongo itanu n'ine nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasirige beyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwabihagarariye ni edi gwema n'amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika